mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri no kugera saa mbiri z'ijoro turi no kuri facebook ijambo ni voa radiyo yacu mwiriwe neza nshuti turi kumwe na eugenia mukankusi basuhuza ari kumwe na diane nahazwe na jewe ndabahaye mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe kandi na placide magambo nanjye ndabaramukije tubahaye ikaze rero mwese kuri radiyo yanyu ingingo z'amakuru ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'ubuzima mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri bwagaragaje ko buri mwaka dutakaza miliyari magana atanu n'eshanu na miliyoni magana ane zijyanye no kwita kuri abo bana bahuye n'ibibazo uwo ni minisitiri w'intebe w'u rwanda eduard ngirente avuga ku kibazo cy'abana bagwingiye
muri ano makuru kandi ishirahamwe mpuzamakungu onu rihangayikishijwe n'intambara z'indimi muri kameruni
mu ruzinduko rwe rwa mbere agiriye muri leta zunze ubumwe za amerika minisitiri w'intebe wa etiyopiya abi ahmed arasaba umusanzu w'abanyetiyopiya baba muri amerika muri gahunda yo gukomeza impinduka mu iterambere ry'icyo gihugu
perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yaburiye igihugu cya turukiya ko kizafatirwa ibihano n'ikitarekura byihutirwa umuvugabutumwa w'umunyamerika ayo makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu turahera ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi inyuma y'iminsi itatu hadutse imiriro ya nyakanga mu gisagara ca rafina giherereye mu burasirazuba bw'ubugiriki abatabara batanguye kurondera abataramenyekana boba barahitanywe n'iyo miriro abajejwe gutabara bemeza ko abagera kuri mirongo umunani na babiri ari bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo miriro yakomerekeje ijana na mirongo umunani n'indwi igasenyura amazu arenga amajana atatu imiryango itarashobora kumenya irengero ry'ababo yazindukiye mu buruhukiro bw'abitavye imana buri mu gisagara ca aten ahariko hakorerwa ibipimo vya adn kugira ngo barabe ko bomenyamwo ababo yamara abaganga babahebuje bababwira ko bigoye kumenya ababo kuko ngo ivyo bipimo bidashobora gukoreka neza mu gihe abitavye imana bahiye cane mu gihe ikiganiro c'iminsi itatu catangajwe n'umushikiranganje wa mbere alexis tsipras gihera kuno wa kane ababuze ababo batagashavu ku bajejwe gutabara boba bafashe minenerwe ivy'iyo miriro bagatabara amazi yamaze kurenga inkombe
imbaga y'abanyetiyopiya uh, yitabiriye muri iki gitondo ku wa kane yazindukiye mu myiteguro yo kwakira minisitiri w'intebe wa etiyopiya bwana abi ahmed mu ruzinduko yatangiriye hano muri leta zunze ubumwe za amerika biteganyijwe ko ibiganiro bagirana byibanda ku musanzu batanga ku mpinduka mu iterambere mu gihugu cyabo mu gihe kitarenze amezi ane amaze ku buyobozi minisitiri w'intebe abi amaze guhindura byinshi bikomeje gushimwa n'abaturage be n'umugabane wa afurika muri rusange yibanze cyane ku mavugurura agamije kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu kurandura ruswa anatangiza impinduka zikomeye mu nzego z'ubukungu na politiki kuri ubu bwana abi arasabana n'abanyetiyopiya baba muri amerika abasaba umusanzu wabo mu gushyira mu bikorwa izo ntego yiyemeje
tugaruke inaha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida donald trump yaburiye igihugu cya turukiya ko kizafatirwa ibihano n'ikitarekura byihutirwa umuvugabutumwa w'umunyamerika abinyujije ku rubuga rwe rwa twitter perezida trump yavuze ko amerika yiteguye gufatira turukiya ibihano bikomeye nidahita irekura pasiteri andrew bronson kuri uyu wa gatatu urukiko muri turukiya rwari rwategetse ko uwo mupasiteri akurwa muri gereza agafungirwa mu rugo yari amaze hafi imyaka ibiri afunzwe leta ya turukiya imushinja gukorana n'umuvugabutumwa w'umuyisilamu mohamed fetura gulen uri mu buhungiro inaha muri leta zunze ubumwe za amerika turukiya ishinja gulen kugerageza guhirika ubutegetsi bwa recep tayyip erdogan mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu pasiteri bronson amaze imyaka igera kuri makumyabiri n'itatu nk'umuvugabutumwa w'itorero izmir resurrection church yabaye umwe mu bantu bagera ku bihumbi mirongo itanu bafashwe bashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi hejuru y'amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye ishami mpuzamakungu ryatangaje kuri uno wa kane ko ritewe amakenge n'ico ryise ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryabaye ndanse mu burere bukoresha ururimi rw'icongereza muri kameruni mu cegeranyo cashizwe ahabona uno musi gisata ca onu kirabi vy'agateka kazina muntu casiguye ko imigwi itwaje ibigwanisho ikomeje kwica abantu kubanyuruza no guturira amazu n'amashure mu gihe ku bwa onu igikorwa nyamukuru ca leta cabwije kuba ico gukingira abanyagihugu abajeje umutekano bakoresha nyabuna inguvu zituma vyunyuka gusumba umupfasoni ravina shamtasan avugira komiseri ajejwe agateka kazina muntu muri onu yabwije irya amerika ati ndugure twamugina imyerekano yatanguye igamije gusaba ko amahirwe mu buzi bukoresha icongereza yunganishwa n'abakora ikoresha igifaransa isa nk'iri kwifata indi ntumbero inguvu zikoreshwa ku mpande zose zabaye ndanse ndugaye twamugina umuvugizi w'igisirikare muri kameruni yamiriye kure yongera yita ibihuha ivyagirije vya onu vy'uko hari abajeje gucungera umutekano babureza igufa abanyagihugu bakanabapfungira ubusa mu gihe leta ya kamerune yimye impusha abahinga ba onu bari basabye kuja gukora amatohoza acukumbuye iryo shirahamwe ryongeye gusaba guhabwa uruhusha rwo kwishikira ku rubuga gutyo ikinyoma kigakubitirwa ahashashe
abaturage bagera kuri miliyoni umunani bo muri mari biteguye kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu aho perezida ibrahim bubakar keita yiteguye guhangana n'abandi bakandida makumyabiri na batatu barimo urangaje imbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe Sumaila Sise imiryango mpuzamahanga kimwe n'abasirikari bahagarariye umuryango w'abibumbye bari aho biteguye gukurikiranira hafi aya matora yemejwe nyuma y'amasezerano y'amahoro yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hagati ya leta n'inyeshyamba z'abatuwarege imyanzuro ya mbere y'amatora ikazaba itegerejwe nyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani uhereye ku gihe amatora azaba arangiriye kuri ubu abatavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye kwikanga ibimenyetso byaba bibagaragariza ko amatora yazakorwa mu buriganya itsinda ritavuga rumwe n'ubutegetsi riyobowe na sumayira sise ryatsinzwe amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu rirakeka ko haba hatanzwe amakarita menshi y'amatora ku bashyigikiye perezida ibrahim bubakar keita ahandi havugwa amatora imibare y'agateganyo mu matora y'abadepite mu gihugu cya pakisitani iragaragaza ko ishyaka rya Imran Khan wabaye umukinnyi ukomeye muri kirike muri icyo gihugu rikomeje kuza ku isonga icyakora abayobozi b'andi mashyaka bakomeje kuvuga ko habayeho kubwira um, kwibira amajwi Khan n'ishyaka rye PTI riharanira ubutegetsi bugendera ku mategeko komisiyo yigenga y'amatora yatangaje ko iteganya gutangaza ibyavuye mu matora byose uyu munsi iyo komisiyo yanahakanye amakuru ko habayeho uburiganya mu matora kugeza ubu ishyaka rya kan rimaze gutsindira imyanya ijana na cumi n'itatu kuri magana abiri mirongo irindwi n'ibiri irimo guhatanirwa mu nteko ishinga amategeko abakurikiranira hafi ibya politiki muri pakisitani bemeza ko ibintu nibikomeza uko bimeze kandi azaba afite amahirwe yo gushinga guverinoma ishyaka rya kane rihanganye n'andi harimo PLM, uh, pmln riyobowe na nawazi sharifu wabaye minisitiri w'intebe ubu akaba afunze na PP, ppp rya bilaw buto
ya murumva radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda tugarutse hano muri amerika minisitiri w'ubutabera bwana uh, wa leta zunze ubumwe za amerika bwana jeff session yavuze ko afite icyizere ko umwungiriza we bwana rod rosenstein atazeguzwa n'inteko nshingamategeko yo ku ruhande rw'abarepublikani ibi bivuzwe mu gihe abagize inteko ishingamategeko cumi n'umwe yo ku ruhande rw'abarepublikani bari bagaragaje ko bashyigikiye icyemezo cyo kumweguza
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aya namwe amakuru avuga hirya no hino ku isi mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri kugeza mu kanya isa mbiri tujya noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu rwanda aho abantu makumyabiri n'umwe bakurikiranyweho ubujura bukoresheje ikoranabuhanga mu mabanki bakomeje kuburanishwa mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge abaregwa barimo abanyarwanda n'abanyamahanga biganjemo abari abakozi ba access bank ku nshuro ya kabiri y'uru rubanza umucamanza yagiye asaba buri wese mu baregwa kwisobanura ku byaha akurikiranyweho mugenzi wacu asumuta kaboyi abahe ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru uwabimburiye abandi ni umunyanigeriya wari usanzwe ari umukozi wa access bank ashinzwe ikoranabuhanga uyu mukozi aregwa kuba ari we watanze inzira abajura bifashishije basahuriye banki uyu aregwa kuba ari we wabaye intandaro yatumye banki ya access bank yibwamo asaga miliyari mu mafaranga y'u rwanda gusa we ahakanya uruhare rwo ari rwo rwose muri ubu bujura ndetse agasaba ko habaho icukumbura ryo kumenya impamvu access bank ariyo yatoranywa muri banki nyinshi ziri mu rwanda ikibwamo uyu munyanigeriya yasabye ko habaho ubucukumbuzi ngo harebwe icyihishe inyuma y'ibi birego iyi banki yamaze gutangaza ko yasahuwe amafaranga akabakaba miliyari n'igice y'amafaranga y'u rwanda isaba ko yafashwa kugaruzwa aya ngo yasahuwe hifashishijwe amakarita imbere mu gihugu ndetse no mu mahanga hakaba ngo n'ayibwe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga binyuze kuri konti ibyo bita taransiferi uretse ubu buryo bwo gusahura banki mu rukiko hanagaragajwe n'ubundi bujura bwakozwe cyangwa se ubwakumiriwe butaraba bwibasiye amakonti y'ababikije umutungo wabo muri banki kuri aya makonti ngo yagiye avanwaho amafaranga rimwe bikamenyekana yarangije kwibwa cyangwa se bikamenyekana ataragenda mu baregwa benshi badafunze bagaragaza ko aribo bagiye babwira polisi basanze ku makonti yabo hariho amafaranga menshi kandi batazi aho yaturutse hari umusore mu baregwa ngo yemeye ko konti ye yanyujijweho amafaranga miliyoni mirongo inani z'amafaranga y'u rwanda abisabwe n'umuntu yavuze ko aba mu gihugu cya kenya gusa ntiyashoboye gusobanura impamvu yemeye kwakira kaka yabo ndetse n'ubucuruzi yakoranaga n'uwayamuhaye mu baregwa makumyabiri n'umwe cumi na batanu nibo bafunze abandi batandatu baburana bari hanze ababurana bafunze baracyasaba urukiko kubarekura ngo kuko na bagenzi babo bakurikiranywe bari hanze kandi bakaba bataratorotse ubutabera abafunze nabo bagasaba urukiko ko bafungurwa bakaburana bari hanze biyemeza ko igihe cyose bashakirwa bajya baboneka ariko urukiko rukaba rwarabihakanye nta gihe gishize mu gihugu hatangiye kuvugwa ubujura bwifashishije ikoranabuhanga ariko abahanga bakemeza ko bumaze gufata indi ntera mu minsi ishize mu kigo cy'igihugu cy'uburezi reb cyibwa ibihumbi magana atanu na cumi na bitandatu by'amadolari y'amerika bingana n'amafaranga miliyoni zisaga magana atatu mirongo irindwi cyishyuriraga abanyeshuri cumi na bane biga mu gihugu cya nigeria u rwanda kandi ruri ku mwanya wa mirongo irindwi na gatandatu mu bihugu byibasiwe n'ibitero by'ikoranabuhanga nk'uko biherutse gutangazwa na sosiyete ikora ubwirinzi mu ikoranabuhanga kaspesiti kenya niyo iza mu mwanya w'imbere muri afurika y'iburasirazuba iri ku mwanya wa mirongo itanu n'icyenda uganda ku mwanya wa mirongo irindwi n'icyenda naho tanzania ikaza ku mwanya wa mirongo itandatu na kane iyo banki banki ya access yibwemo amafaranga isanzwe yarabuzwe n'abo mu gihugu cya nigeria urubanza rw'aba baregwa rushobora kutazihuta ko ruregwamo abantu benshi kandi buri wese asabwa kwiregura hazamo no gukenera abasemuzi kuko hari abaregwa bo mu gihugu cya nigeria bakenera ababasemurira mu kinyarwanda bo bakaburana mu cyongereza asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze yasumuta turacyari mu rwanda abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi bagaragarije guverinoma impungenge zo kuba nta gahunda ihamye ubutegetsi bufata mu kuboneza urubyaro ibi ngo bikomeza kuba intandaro y'ibibazo byugarije umuryango birimo iby'abagwingira bakiri bato ni mu gihe mu rwanda habarirwa abana mirongo itatu n'umunani ku ijana bari munsi y'imyaka itanu bagwingiye mugenzi wacu eric bagira ubusa abaye inkuru irambuye agaragaza umurongo wa guverinoma mu kunoza gahunda mbonezamikorere y'abana bato muri gahunda y'imyaka irindwi bwana eduard ngirente minisitiri w'intebe yavuze ko muri rusange leta y'u rwanda ifite intumbero ihamye yo gukomeza kwita ku mikurire y'abana bato kuko ngo igihugu kidashobora gutera imbere igihe haba hakigaragara abana badakura uko bikwiye imibare ku bushakashatsi bw'imibereho y'ingo yashyizwe ahabona mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu igaragaza ko abana bari munsi y'imyaka itanu bangana na mirongo itatu n'umunani ku ijana bagwingiye abandi bana mirongo itandatu ku ijana nabo ngo bari mu murongo w'imikurire myiza impamvu ziri gwingira cyane zishingiye ku mirire mibi amakimbirane mu miryango n'izindi umukuru wa guverinoma akavuga ko bifite ingaruka kuko ngo imibare ya bibiri na cumi na kabiri igaragaza ko leta itakaza miliyari zisaga magana atanu z'amafaranga buri mwaka hano iwacu mu rwanda ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'ubuzima mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nubwo haciye imyaka irenga igera kuri itandatu ariko bufite icyo butubwira bwagaragaje ko buri mwaka dutakaza miliyari magana atanu n'eshanu na miliyoni magana ane zijyanye no kwita kuri abo bana bahuye n'ibibazo aya mafaranga angana na cumi na rimwe ibice bitanu ku ijana by'umusaruro mbumbe w'igihugu ariwo GDP iki gihombo kandi giterwa n'ikiguzi kibigenda mu guhangana n'ingaruka z'ibitarakozwe ku bana bakiri bato minisitiri w'intebe akavuga ko kubera uburemere bw'ikibazo byatumye gahunda mbonezamikurire y'abana bato bayishyira kuri gahunda ya guverinoma iyi gahunda ifasha mu guteza imbere no kurengera uburenganzira bw'umwana ifasha kandi no gukemura ibibazo by'ihohoterwa bigenda bigaragara ku bana bato ndetse n'ibijyanye n'imibereho n'imikurire yabo leta iragaragaza ingamba mu gukemura iki kibazo ariko hakabaho izi nteko ishinga amategeko ivuga ko zidahamye kimwe mu bihangayikishije abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi ni uko ngo nta gahunda ihamye mu kuboneza urubyaro mu rwanda ni mu gihe leta ivuga ko ubu umugore umwe abyara abana bane mu gihe mu bihumbi bibiri na gatanu yabyaraga abana batandatu kuri leta ni umurongo mwiza mu kuboneza urubyaro depite pierre claver rwakabaka avuga ko ibibazo bihari hafi ya byose bishamikiye ku kutaboneza urubyaro bya nyabyo kuko ngo hari umurenge basanze haravutse abana ibihumbi bitatu ku mwaka ariko nyakubahwa sipika iyo urebye gahunda ya leta ubushobozi bwa leta bw'igihugu na ritme abanyarwanda barimo kubyaraho birahabanye cyane hari umurenge umwe mu karere kamwe aho tujya dusura twasanze mu mwaka umwe batubwira ko havutse abana ibihumbi bitatu bivuga ngo nubwo twafata muwayene y'igice by'abana igihumbi na magana atanu muri buri murenge buri mwaka numva hakwiye gufatwa ingamba zifatika naho mugenzi we depite inyasiyene nyirarukundo akamwunganira avuga ko hari imyumvire yagombye gucika ku banyarwanda byara umwana umwe kuko ariwe ushoboye nta kinegu kirimo nk'uko ushobora kugura igare utayobewe ko moto zihari cyangwa se imodoka zihari ariko waguze igare kuko ariryo ushoboye izo rangwe ririmo uzabyare muheke ukagira ngo gushyingirwa ni ukujya kubyara ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo subirayo nta mahwa ibintu ni mu gihe depite christine muhonga yirewe asanga hatagize igikorwa ku kuboneza urubyaro leta yazisanga gahunda zose ishyiramo ingufu mu guhangana n'ikibazo cy'imikurire itaboneye bisa no kuruhira ubusa umubyeyi abyaye abana batanu batandatu barindwi mu by'ukuri ntaho twaba turiho tugana niyo twaha abana shisha kibondo niyo twabashyira muri gahunda zose niyo yaba ari muri viyubi byose byaba bimeze nko gusuka amazi ku rutare inzobere mu by'imikurire y'abana bato zo zemeza ko ubwonko bw'umwana bukura ku kigero cya mirongo inani ku ijana nyuma y'imyaka itatu avutse kuri depite juvenali nkusi bigakomeza kumubera ihurizo rikomeye mu gihe muri iyo myaka itatu umunyarwandakazi aba abyaye abana batatu agasaba gufata ingamba zihamye mwambwira ukuntu azita kuri abo bana atwite azabonsa azabagaburira azabijora n'umugabo yenda nabwo namufasha ntekereza yuko ukurikije ritme nta esipasi madeni stansiyaire ni intambara udashobora gutsinda minisitiri w'intebe bwana ngirente akavuga ko hazakomeza kubaho kwigisha mu kuboneza urubyaro binyuze mu bukangurambaga butandukanye imibare y'ubutegetsi igaragaza ko mu mezi atandatu ashize hamaze kuvuka abasaga ibihumbi ijana na mirongo itandatu bivuze ko umwaka ushobora kurangira havutse abatura akarere kose imibare ya vuba itangwa n'ubutegetsi iragaragaza ko mu gihugu hose abagwingiye ari mirongo itatu n'umunani ku ijana intara y'uburengerazuba n'iyiza imbere na mirongo ine na gatanu ku ijana bagwingiye imibare y'ubutegetsi ikomeza ivuga ko abana makumyabiri n'umwe ku ijana baturuka mu miryango y ifite kuruta biganje muri kigali nabo bagwingiye ubutegetsi kandi bugakomeza bugaragaza ko abana cumi na batatu ku ijana bavuka bagwingiye ubwo ingamba ziriho ubutegetsi bukavuga ko buri mwaka bugabanyaho rimwe n'ibice bitatu ku ijana by'abagwingira ku ntumbero yabwo haba mu cyerekezo makumyabiri na gatanu makumyabiri mirongo itanu igihe byaba nta gihindutse ubutegetsi bushimangira ko iterambere bwifuza rishobora kuzakomwa mu nkokora ubutegetsi bukomeje kuvuga ko zimwe muri gahunda buzakomeza kwifashisha mu guhashya imikurire mibi zirimo kongera gahunda z'utugoroba tw'ababyeyi kongera umubare w'abajyanama b'ubuzima muri buri mudugudu hakaboneka byibura batatu muri buri mudugudu kuko bavuga ko hari abasaga ibihumbi mirongo ine mu gihugu hose eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric tuve mu rwanda noneho tunyarukire mu burundi bamwe mu bakozi b'inganda cyangwa se amashyirahamwe amwe amwe bemeza ko badakingirwa n'abakoresha babo mu kazi ibyo bigatuma haboneka impanuka nyinshi abakozi basaba ubugenzuzi bw'akazi gushakira uburyo ayo mashyirahamwe yakora abantu bagakorera mu mutekano Etienne Nkeshimana umugenzuzi w'akazi avuga ko icyo kibazo bakizi ariko bigoye kukibonera umuti kuko amategeko ahari yibagiwe icyo gisata cy'umutekano w'abakozi mu kazi ibindi kuri iyi nkuru murabigezwa na mugenzi wacu uri bujumbura Raymond Nzimana abakozi batandukanye bakorera amwe mu mashyirahamwe n'amahinguriro ari mu gisagara ca bujumbura naho batemera gutanga amajwi bemeza ko bahura n'amasanganya menshi ku mirimo yabo kuko atabikoresho bibakingira bafise uyu mukozi akorera mu ihinguriro ry'ivyuma rihingura ferabeto mu rurimi rw'igifaransa ababazwa n'uko n'ugize isanganya acafatwa nabi n'abamukoresha ukomerekeye hajya araguha ukagenda ukivuza ariko nko mu gihe birenze bikaba birebire aratangura kugukata akagutera amabusa ngo waciye wigwaza rwose birenze kandi ubwo uba ufise ikibazo nk'ubu hariho nk'uwacitse intoke afise ikibazo rwose agize avuze baca bavuga ngo niyandike ikete canke akaza agahagarika inamba kamunaniye uyu mukozi yemeza ko hari n'abamaze gupfira ku kazi asaba ababijejwe gukora uko bashoboye kugira umukozi aronswe ibimukingira ntagire ibibazo mu gihe aba ari ku mirimo hari umwotsi hari n'umuriro urakosoma umuntu urashobora nko kugwa cyangwa ugasanga waguyemo urahiye hamaze guhira abantu barenze hamaze guhira nk'abantu bashika batandatu je mbona hamaze gupfira babiri abahiye nyene bakomeretse ni batandatu je icyo nosaba nuko ubushikiranganzi bwo duserukira bukagira icyo dufashije akaduha nk'ibintu twikingize turiko turakora muri iryo hinguriro bemeza ko bakora ibyo bashoboye byose kubwira abakingira abakozi donasiyo ntiyongera avuga iryo hinguriro ry'ibyuma avuga ko atawubuze isanganya ariko ibikenewe byakozwe ku neza y'umutekano w'abakozi kuri ibyo bintu murazi yuko benshi mwumvise nk'umuntu ariko avuga uko oya ashobora kubesha mu gace tuzi ko twebwe tubafata cyo kimwe n'abandi basosiyete bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi uburenganzira bwabo bwose turabubaha byo kwikingira byose birahari turagerageza kubasigurira ingene ngo byifatamwo mugabo muri aza aksida ni aksida nta nyambo ibura gahonze birashikwa usanga umwe ntiyabyumvise neza ukabisanga iyo aksida yashitse mugabo nta ma aksida menshi akunda gushika mu bugenduzi bw'abakozi n'akazi baremeza ko icyo kibazo cy'umutekano w'abakozi ku kazi cibonekeza henshi Etienne Nkeshimana umugenduzi w'akazi abona ko intambamye yo kugira gitorebwa umuti ari amategeko ajanye n'akazi ataca avuga kuri ico gisata muri amezi atandatu ya mbere honyene tumaze kugendera amashirahamwe arenga ijana na mirongo itanu kugira ngo turabe ingena bihari nivyo kandi henshi turamaze kubibona turamaze no kubatera kamo kushobora gusanga bikingira kudahagije ariko hariho n'ikindi kiba gifatiye ni ku mategeko amategeko yacu y'u Burundi uravye itegeko rigenga akazi naja kubona yuko ico gice cerekeye ingene abantu bikingira ngene bitegekanywa bitegerezwa gukorwa n'umukoresha n'umukozi ni gice amategeko dufise ubu ataco yabivuze ko cane ubugenduzi bw'akazi buvuga ko buriko burakora ivyo bushoboye kugira ibijanye n'umutekano w'abakozi mu kazi bishyirwe mu mategeko y'akazi hanyuma vyubahirizwe n'abakoresha nkeshimana arongoye ubwo bugenduzi yemeza ko bitoroshe kugenzura amashirahamwe n'amahinguriro yose akorera mu gihugu cy'u Burundi kuko muri ubwo bugenduzi hari ubukene bw'abakozi kandi amahinguriro menshi akorera mu rufuri kuko amahinguriro mirongo itandatu gusa ariyo yemewe n'amategeko nk'uko vyemezwa n'ishirahamwe ry'amahinguriro mu burundi ayibe ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika adresi ni voa radiyo yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
mukomeje kumva ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika mu gihugu cya kenya haracyaboneka ababyeyi batesha abana b'abakobwa amashuri bakabashingira ku ngufu uyu muco ntuboneka mu ntara zo hagati mu gihugu gusa no mu murwa mukuru Nairobi hari ababyeyi batari bake bavana abakobwa babo mu mashuri kugira ngo bajye kurongorwa ahanini babashingira abagabo bakize iruhande rw'amategeko ya leta yashyizeho mu mwaka w'ibihumbi na rimwe ahana iyo ngeso ubu abigisha nabo bafashe iya mbere mu gutanga umuganda mu rugamba rwo kubirwanya ibindi kuri iyi nkuru murabigezwa na mugenzi wacu eroge wiri kaneza abigeme batari bake baba mu mashuri y'intango canke ayisumbuye mu duce dutandukanye tw'igihugu ca kenya baracarungikwa n'ubu n'imiryango yabo kwabirwa ku gahato ubu twasanze kw'ishuri ryisumbuye rya mary denis nyangari yemeza ko akenshi abo bakobwa bahendwa yuko bagiye kwabirwa n'urunganwe rwabo kama wazazi kama hana pesa pesa yote alafu akona msichana abavyeyi iyo batagira amafaranga hanyuma bakaba bafise umwigeme mwiza uca usanga uwumurongoye ari umutamashaje w'ifaranga ntuzi ko umuntu wese araba amafaranga umuvyeyi araguhenda atumutama yagukunze ashaka guha umwana wiwe umukobwa akibaza ngo ni umwana wiwe akazorindira amaso agahera mu nzira agasanga n'uwundi muntu acaburanirwa akicara mu rugo eka n'aka kigeme kandi gasanga abavyeyi bamwe bamwe barajwe ishinga gusa n'amafaranga kurusha uruvyaro rwabo Wasichana wanaolewa wakiwa wadogo.
abakobwa barongorwa bakiri bato baba bakiri bato cyane mu myaka cumi n'iyindi ababyeyi birabira amafaranga gusa ntibibaza uko ubuzima bw'umukobwa wabo buzomera nta mbabazi nta kigongwe nta mpuhwe naho umubwira uti mama sindabishaka nta n'umwe akumviriza Hakuna mwenye atasikia.
ariko rero hari abo biraje ishinga nk'uyu mwigisha mugabo nabone babanza kubimenyeshwa n'abo byerekeye Isharipoti kwetu sisi kama walimu amaze kubitubwira twebwe abarimu duca dukurikirana umuvyeyi tukaganira tukamwereka akamaro k'ishure ku mwana w'umwigeme ariko yanse kumva twaramaze kuvugana n'abajejwe intwaro dufise umutegetsi tuguma dukorana ku mwanya ku mwanya ubwo nyene jahawiri muhamed icegera c'umukuru w'akarere ka isiri nawe ari mu bayobozi biyemeje kurwanya iyo ngeso Mimi huwa natembea kwa mashule na jewe nkunze guca ku mashure ngaha abakobwa inyigisho rimwe na rimwe n'impanuro kuko abo bigeme bakeneye umuntu abasigurira akamaro k'ishure akanababwira ingorane ziri mu kurongorwa bakiri bato tubwirizwa kubwira abakobwa ko umwigeme arongo atarakwiza imyaka aba ari umwana yabiriwe si inkumi yuzuye irongowe kuko akazi kiwe ko kuba umukenyezi ntikaba karagera mama haijakuwa abandi bigeme nk'uyu nabo bemeza ko hari igihe ababyeyi bahanahana abakobwa babo kubera ubugenzi gusa Nafikia wa papa wanasemanga tu wakiona ako na uja wumva abagabo babonye gusa ufise umukobwa ngo ndifuza umwigeme wawe ntuze yakuze fa kumumpa agaca aguha kubera ubugenzi ahandi naho akabona ufise amahera ariko n'umugenzo gusa bavuga ngo iyo urongowe utwarwe n'uko uruta ntiwabirwe n'abana Sawa wale watoto.
ubu nawe asigura yuko imico ifise ikibanza kinini muri uwo mugenzo Msichana ambaye ako Garissa na mwenye ako Nairobi wako tofauti.
umukobwa ari garisa n'uri nayirobi baratandukanye rwose uri nayirobi ari ku ishuri umuvyeyi akamubwira ati ndakujana urya mutama kurongore ashobora kwanka akaja kumurega ku gipolisi garisa ntuzi ko abanyesomaliya ari benshi hariya ntashobora kwanka yanse akahava aca atukwa akitwa umumaraya kugira ngo izo ngorane zose zihere muhamed arafise impanuro Suluhu ni hivi, mzazi anatakikana achukue jukumu yake.
umuti ni uyu umubyeyi ategerezwa kubahiriza inshingano ziwe kuko uzobazwa kuko indero si ikintu cyo gufyinisha ubu rero kwanjanjwa ku ndero y'abana niko gutuma abakobwa bomoka abahungu nabo bakigira abadahangarwa bitewe n'uko umubyeyi atakoze icyo ajejwe umubyeyi arabyara umwana umwana akijana ku ishuri agarutse ntumubaze ngo umwana afashwa gute gusigurirwa ibyo yarungikanywe n'umwarimu nta na kimwe azi Anasaidiwa home akajui.
naho ingeso n'umugirwa wo kurongoza abigeme ku nguvu ucibonekeza muri kenya itegeko rikingira abana ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe rirabibuza co kimwe no gukura abana mu mashure canke gusiramura abana b'abigeme n'ayandi mabi ibitigiri bitangwa n'ishirahamwe unicef ryitaho ineza y'abana ku isi vyerekana kuko umwaka utashe abana b'abigeme barongozwa ku nguvu ari miliyoni icumi eroje wurikaneza nairobi ijwi rya amerika
nshuti turi kumwe muri uyu mwanya ibiganiro byacu turi hafi kubisoza tubanza ariko tubabwire muri make amakuru y'ingenzi avuga uyu munsi nyuma y'iminsi itatu hadutse imiriro ya nyakanga mu gisagara ca rafina giherereye mu burasirazuba bw'ubugiriki abatarabara batanguye kurondera abataramenyekana baba barahitanywe n'iyo miriro abajeje gutabara bemeza ko abagera kuri mirongo inani na babiri ari bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'imiriro yakomerekeje ijana na mirongo inani n'indwi igatokombeza amazu amajana atatu mu ruzinduko rwe rwa mbere muri leta zunze ubumwe za amerika minisitiri w'intebe wa etiyopiya arasaba umusanzu w'abanyetiyopiya baba muri amerika kumushyigikira kugira ngo akomeze impinduka mu iterambere ry'icyo gihugu cyabo na ishirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje kuno wa kane ko ritewe amakenga n'ico gise ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryabaye ndanse mu burere bukoresha ururimi rw'icongereza muri kameruni mu cegeranyo cashize ahabona uno musi onu yivuga yuko abantu babandanya kwicwa kunyuruzwa no kuborezwa igufa ya kandi kuri iki cyumweru abaturage bo mu gihugu cya mali biteguye kuzazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu aho bigaragara ko atazaba mu mwuka mwiza
nshuti mwarimu duteze amatwi tubashimiye mwese kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu tukaba dushimiye enjeniyeri badufashe ku buhanga bw'ibyuma uwashyize hamwe ibi biganiro ni fasiri gebeho ku muri mikoro kandi mwari kumwe na diane nahazwe na pulaside magambo na eugenia mukankusi mwese mwese mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza kuri mwese